Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamisaa Adoolessa 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Adoolessa 18 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an bafqaadhu muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti godina goofaa bakka sigigaachi lafaa. Lafti sigiga adeetti namootaan kuma shan ta'an achi keessaa ba'uu isaanii waa'ee qophii yaa'ii adda bilisummaa uummata Tigraay irratti waldhabdeen uumamuu isaa waa'ee barattoota aanaa darraa gara yuunivarsiitii salaaleetti qormaataaf deemanii ittuu hin deebi'iin afanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha gara mitukuu fi qaaddu.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf kaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa geezeet sigiga lafaa mudateen balaa dhaqqabe hordofee namoota kuma shan bakka sanaa baasu biiroon koominikeeshinii bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa beeksise itti aantuun hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo kibba Itoophiyaa aadde sannaayit salamoon har'a sagalee ameerikaatti akka himanitti bakka balaan kun qaqqabe ganda keenchoo shaachaa goosdii keessaa namoonni kunneen baafamuu ibsaniiru. torban darbe gaafa adoolessa 14/2016 akka lakkoofsa itoophiyaatti balaa sigiga lafaa kanarraan kan ka'e namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kan du'an yommuu ta'u baay'een isaanii immoo balaa kanaaf saaxilamoo ta'aniiru kanneen balaa kanarraa hafaniifis deeggarsi gargaarsa namoomaa cimeetti fufuu aadde sannaayitti ibsaniiru hanga ammaattis lafa sigigaachuun namoota irratti jige qotuun reeffi namoota 229 ba'uu kan ibsan hoogganaan waajjira ittisa sodaa balaa aanaa geezee goofaa obbo maasrashaa. maannaayee ammayyuu reeffi namoota afurtamaa olii barbaadamaa akka jirus ibsaniiru koomishinarri koomishinii ittisa sodaa balaa federaalaa ambaasaaddar shifarraa'u takilamaariyaam televiziyoona itoophiyaa isa mootummaan hoogganamuuf akka ibsanitti hanga ammaatti gargaarsi birrii miiliyoona dhibba shaniif torbatti tilmaamamu namoota balaa kanarraa hafaniif ergameera jedhaniiru hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guuteresh balaa sigiga lafaa godina goofaa aanaa geezee goofaatti dhaqqabee lubbuu namootaa dabarsetti gaddatti dhagahame ibsachuun taatee nama dhiphisu jedhaniiru jechuun hawaasaarraa yoonaataan zabdiyoostu gabaase.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii gara asmaraa irratti taasisu akka dhaabu mootummaan eertiraa dhorkuusaa hordofuudhaan qaamota isa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achaa jira jedheera oduun kunis kunooti.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa kana kan beeksise guyyaa roobii kaleessaa mootummaan Eertiraa daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii isaa gara Asmaraatti taasisu ji'a fulbaana soddoma bara 2024 dhufurraa kaasee akka dhaabbatu ajaja dabarseera erga jedheen booda akka beeksisa dhorkii balallii Finfinneerraa gara Asmaraatti taasifamu. isa aviyeeshinii siivilii eertiraarraa ba'e jedhameen daandiin qilleensa itiyoophiyaa hojiiwwan daldala fudhatama hin qabne irratti bobba'ee jiraachuu imaltoota irratti gatii tikkeettii geejibaa sababa hin qabne dabaluu meeshaalee imaltoota hatuu fi meeshaalee imaltoota jalaa badaniif immoo beenyaa kaffaluu dhabuu kan jedhu keessatti argama erga murtoon kun darbuun toora miidiyaa hawaasaarra hedduu qoodamaa tureen booda daandiin qilleensaa itiyoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti ibsa baaseen aviyeeshiniin siivilii eertiraa guyyoota sadiin. dura gaafa dilbataa adoolessa 14 bara 2016 akka lakkoofsa itoophiyaatti murtoo dhorkii kana xalayaan akka isa beeksiseeru ifoomseera korporeetii daandii qilleensaa itoophiyaatti dubbii himtuu kan taate haannaa axnaafu aviyeeshiniin siivilii eertiraa torban sadii dura lakkoofsa balallii gara asmaraatti taasifamu akka dabaluuf xalayaan nu gaafatee ture jette amma immoo murtoon kun gaafa nutti himamu rifaatuu nutti uumeera jechuun sagalee ameerikaaf ibsiteetti. dhimmoota murtoo dhorkii kanaaf akka sababaatti ka'an irrattis aangawoota eertiraa isaan ilaallatu waliin dubbachaa jirras jetteetti daandiin qilleensaa itoophiyaa balaliisaa gara asmaraatti taasisu waraana itoophiyaa fi eertiraa gidduu ture hordofee waggoota digdamaan booda bara 2010 ministirri muummee abiy ahimad gara aangootti erga dhufaniin booda ji'a eebilaarraa kaaseeti.
addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf yaa'ii dhaabaa marsaa afuraffaa taasisuudhaa fi koree qindeessaa dhaabuu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsee jira karaa biraatiin koomishiniin to'annoo dhaabbatichaa immoo roobii kaleessaa adoolessa 17 bara 2016 gama isaatiin ibsa baaseen ji'a bitootessaatti darbee ji'a bitootessaa darbeerraa kaasee hojjechaa jiraachuu isaa ibsee adda bilisummaa uummata tigraay keessatti. adeemsi dimokiraatawaa hin taane mul'achaa waan jiruuf kaayyoon yaa'ii karoorfame namootni paartichaa keessa jiran keessatti wal ijaaraniin butamee jira jedheera yaa'ii taasifamu kana keessattis wal amantaan hin jiraatu taanaan rakkina uumamuuf. hooggantoonni adda bilisummaa uummata tigraay itti gaafatamummaa fudhachuu qabus jedheera dhimma kana irratti sagalee ameerikaatiif akka yaada kennan kan gaafataman paartii mormituu kan naannoo tigraay keessa socho'u areenaa tigraay fi adeeraa tigraay irraa obbo andoom gabrasillaasee namootaan adda bilisummaa uummata tigraay keessa jiran bu'aa dhimma isaaniitiif jecha wanti uumanu rakkina uumamaa irra. uummata irratti fiduu waan danda'uuf waldhabdee isaan gidduu jiru fedhii uummataa irratti hundaa'uudhaan akka hiikuu qaban gaafataniiru ogeessa seeraa kan ta'an obbo Muusaa Abduu gama isaaniitiin sagalee Ameerikaatiif akka ibsa kennanitti waldhabdeen jiru akka waliigaltee Pirootoriyaatiin haala waara qabeessa ta'een nageenya naannoo sana keessatti hundeessuudhaaf marii siyaasaatiin akka hiikamuu qabu gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe walgayii paartii mormitootaa wajjiniin taasisaniin addi bilisummaa uummata Tigraay kan sochii siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'u erga boordiin filannoo biyyaalessaa galmeessee eeyyama kenneefi booda jedhanii ibsanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yaa'ii isaa guyyaa kami akka taasisu ifatti beekamuu baatus amma adoolessa 23 bara 2016tti hirmaattonni yaa'icha. akka filatamanu karoora baay'irraa beekamuu isaa mulgeetaa asbaa maqaleerraa gabaasee jira gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo waashingteniin kan daawwachaa jiran muummichi ministeeraa israa'el beenjaamiin naatinaahu kamisa har'aa pirezidaantii joo baayidanii wajjiniin wal arganii dubbachuudhaaf karoorfamee jira naatinaahun guyyaa kaleessaas koongireesii ameerikaa irratti waa'ee wal waraansaa hamaasii wajjiniin taasifamaa jiru irratti ibsa kennaniiru oduu kana mitikkuu tarkaa qaba.
Aangawaan olaanaan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi tokko roobii kaleessaa oduu gabaasotatti akka himanitti pirezidaantii Joo Baayidanii fi ministirri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyaahu kamisa har'aa masaraa mootummaa Waayit Haawusitti yommuu wal argan dhimmoota waraana Israa'el Hamaas irratti Gaazaa keessatti taasisaa jirtu irratti xiyyeeffatu jedhamee eegamaa jedhaniiru. Akkasumas marii isaanii keessatti Baayidan waadaa nageenyaa Israa'eliif qaban akka ibsanii fi balaa biyyoota baha gidduu galeessaatti humnoonni Iraaniin deeggaraman kanneen akka Hamaas, Hizboollaa inni libaanoon keessaa fi hidhattoota huutii warra yeman keessaa irratti xiyyeeffachuun marii bal'aa ni taasisu jedhamee eegama baayidanii fi netanyaahuun marii isaanii keessatti dhimmoota gargaarsa namoomaa gaazaa keessaa dhukaasa dhaabuu namoota hamaasiin butamanii gaazaa keessa jiran akkasumas lammiilee paalestiin mana hidhaa israa'el keessa jiran irratti marii ni taasisus jedhamee eegama waliigaltee waraana dhaabuu israa'el fi hamaas gidduutti taasifamuuf yuunaayitid isteetsi biyya masirii fi kaataar waliin hojjechaa akka jirtuu fi kunis adeemsa ji'oota lakkoofseeru akka ta'e aangawaan olaanaan bulchiinsa yuunaayitid isteetsi kun oduu gabaasotatti himaniiru baayidanii fi netaniyaahuun marii isaaniin boodas lammiilee ameerikaa maatii firoottan isaanii garee hamaasiin gaafa onkoloolessa torba butamanii fudhatamaniiran ni mariisisu jedhamee eegama netaniyaahuun marii isaanii baayidaniin boodas itti aantuu pirezidaantii kaamlaa haaris waliin kamisa har'aa fi jimaata boorii immoo kaadhimamaa paartii warra riippaabilikaanii pirezidaantii duraanii doonaald tiraamp waliinis wal arganii mari'achuuf jiru netaniyaahuun ministirri muummee israa'el roobii kaleessaa koongirasii yuunaayitid isteetsitti dhiyaachuun haasaa kan taasisan yommuu ta'u biyyi isaanii israa'el waraana hamaas irratti taasiftu hanga injifannoo dhumaatti akka itti fuftuu fi namoonni garee hamaasiin ukkaanfamanii fudhataman. hojjetaman hundi hanga deebifamanitti waraanicha akka itti fufan dhaaddataniiru. Galma koongiransii kaapitool fuulduratti deeggartoonni paalestiin hiriira mormii taasisaas turaniiru. Akkasumas miseensonni koongiransii kan paartii warra dimookiraatotaarra kanneen baay'inni isaanii shantama ta'an. haasaa neetaaniyaahuun dhageessan kan irratti hin argamne kanneen galmicha keessatti argamanis miseensonni dimookiraatotaa kan koongiransii yommuu haasaan neetaniyaahuuf warri riippaabilikaanii teessoo isaanii irraa ka'anii harka walitti rukutuun haamlee kennaafii turanitti callisanii taa'aa turaniiru.
hayyee oduun keenya kanumaa amma gara gabaasaalee keenya afaniitti darbinaa pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden roobii kaleessaa galgala maalii fi akka dorgommii filannoo bara kuma lamaaf digdamii afurii keessaa bahanu lammiilee biyya isaaniitii fi addunyaatti ifatti dubbataniiru waa'ee qormaataawwan filannoo ji'a sadaasaa dhufu keessa taasifamu keessa jiranuu irrattis dubbataniiru gabaastuun voa aniitaa paawol masaraa waayit haawus irraa dhimma kanarratti gabaasa. pireezidaantii joo baayiden dorgommii pireezidaantummaa baranaa keessaa ba'uu irratti murtoo dinqisiisaa ta'e murteessan ittuu miidiyaa idilee irratti ol hin bahin erga murtoo sanaa karaa miidiyaa hawaasaatiin beeksisanii guyyaattan sadii booda waajjira isaanii keessatti haasaa yeroo tokko tokko abdii namatti horu yeroo tokko tokko immoo kan kutannoo agarsiisuu fi yeroo tokko tokko immoo kan nama gaddisiisu taasisan keessatti maaliif akka pireezidaantummaa dhufuu fi dorgomuu hin barbaanne ibsaniiru. baayiden haasaa isaanii kana keessatti waa'ee hojii waajjira uummataa keessatti waggoottan shantamman darbaniif raawwatanii ga'umsa siyaasa biyya keessaatii fi kan biyya alaatti galmeessanii ibsani qormaata egeree dura dhaabbachuu kan danda'u humni hoggansa haaraa akka dhufuus waamicha taasisani.
karaa dimookiraasii keenyaa baraaruurraa wanti dhaabatu homtuu hin jiru homtuu sunis hawwii dhuunfaa akka dabalatudha kanaafuu guca gara dhaloota haaraatti dabarsuun barbaachisaa ta'uu isaarratti murteesse. biyya keenya tokkoomsuudhaaf karaa gaariidha kun beektuu jireenya hawaasaa keessatti muuxannoo waggoota dheeraa fi yeroof bakki ni jira sagalee haaraadhaafis yeroodhaaf bakki ni jira sagalee haaraa eeyyee sagalee dargaggeessaa yeroof bakki sun amma.
baayiden haasaa isaanii kana keessatti itti aantuu isaanii kaamilaa hariisiin muuxannoo. yaada dandeettii qabeettii waan ta'anii fi akka bakka isaanii bu'anu filachuu isaanii ibsanii faarsaniiru dhuma irratti garuu murtoon kan keessanii jechuudhaan sabaaf dhiisaniiru. baayiden yommuu kaleessaa haasaa taasisanuu garee paartii riippaabilikaanotaa keessaa namni maqaa dhahanii hin turre. xiinxaltoonni garuu haasaa isaanii keessatti quba akeekkachiisaa gara nama tokkootti qabuu isaanii dubbatu jeenifer marseekaa yuunivarsiitii andm isa kutaa teeksaasitti argamutti piroofeesara quunnamtiitii fi gaazexeessummaati akkas jedhanii haasaa Baayidenii kanarratti.
Waa'ee wal qoqqooduu jiru dubbateera. Waa'ee hookkaraa fi jeequmsa siyaasaas dubbateera. Sun hundumtuu waan pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraampii fi pireezidaantummaa isaa kan ilaallatudha. Waa'ee balaa yeroo jalqabaa aangoo qabatan isaa majjii bara 2021 biyyattii mudatees dubbateera. Kanaafuu waa'ee Doonaald Tiraamp akka ture beekamaadha. Garuu bakki sun bakka waa'ee Tiraamp itti dubbatu hin turre. Bakka haasaa duula filmaataas itti taasisuun turre.
Pireezidaanti Baayiden yeroo taayitaarra turuu hafe irratti qormaata biyya keessaa kan akka mirga sibiilotaatii fi walabummaa sagalee kennitootaa fooyya'insa seera qawwee sochii dhibee kaansarii irratti xumura fiduutii fi fooyya'insa mana murtii waliigalaa irratti akka xiyyeeffatan ibsanii jiru. haala biyya alaa irratti waa'ee lola gaazaatii fi yuukireen keessatti taasifamaa jiru waa'ee bakka kutaa indoo paasifiikii jedhamuutti gocha chaayinaan raawwachaa jirtu dubbataniiru waa'ee abiddaawwan biyya alaa jechuudha abiddaawwan biyya alaa suni sammuu sagalee kennitoota keessattis akka boba'aa jiranuudha kan xiinxaltoonni dubbatanu toomaas shawaarezii yuunivarsitii vaandarbiilt irraa waan kana irratti waan jedhan qabu.
Namoonni akka waan pirezidaantiin yeroo isaa fixachaa jiru tokko waa'ee dadhabina maammata alaa laalchisee gochaa jiruutti waan hubatan natti fakkaata.
Muummichi ministeeraa Israa'eel Beenjaamiin Naatinaahuu kamisa har'aa yemmuu baayidaniin wal arganii dubbatanu wanti biraa caalaatti beekamu jiraachuu danda'a. Neetaaniyaahuun baayidanii alattis walga'ii biraa lama qabu kaamilaa Hariisii fi Doonaald Tiraampii wajjin. Haa ta'u malee Joo baayidanii yeroo pirezidaantummaa isaanii hafe keessatti waltajjii siyaasaa Ameerikaa keessatti taatoo hoogganaa ta'uudhaan itti fufuun isaanii beekamaadha. Jiim Keeslerii dhaabbata imaammataa karaa yookiin ilaalcha sadaffaa yookiin sardiweey jedhamuu fi pirezidaantii itti aanaadha waan jedhan qabu.
Atileetii galma beekamtii ijaarratee dhumarrattis tajaajila dinqisiisaa waggoottan shantamaatiif raawwate yommuu soorama bahuuf deemu uummatarraa sagalee deeggarsaa argataa jiru fakkaata.
Haasaan Joo Baayiden kaleessa taasisan haala dinqisiisaa ta'een waan ol isaan kaase ta'uu isaa ni beeku. Haasaa xumuraa goorroo yookiin edeeda isaanii fi saba gidduu jiru cabsan kanaani ergaa akka Ameerikaa umurii dheeraa qabu dabarsaniiru Baayiden akkanas jedhan. Wanti guddaan waa'ee Ameerikaa isa kana mootiin fi abbootiin hirree hin bulchan. Uummatatu sana godha. Uummatatu bulchuu qaba. Seenaan harka keessan keessa jira. Aangoon harka keessan keessa jira. Yaadni Ameerikaa harka keessan keessa jira.
Barattoonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa qormaata kutaa biyyaalessaa isa kutaa kudha lamaa qoramuudhaaf gara yuunivarsiitii Salaaleetti deemanii gara maatii isaaniitti akka hin deebine maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru Tsahayi Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti. jiraattonni aanaa darraa akka jedhanitti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa kudha lammaffaa qoramuudhaaf gara yuunivarsiitii salaalee deeman haga yoonaa gara maatii isaaniitti hin deebinee jedhan jiraataa aanaa darraa ta'uu isaanii kan ibsan obboleessi isaanii quxisuun qormaataaf gara yuunivarsiitii salaalee deemuu himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan barattoonni gara dhibbaa afurii ta'an maatii isaaniitti hin deebinee jechuun haala jiru ibsaniiru.
maatii bira hin qaqqabne ijoolleen kun dhuma qorumsaa jiru achuma yuunivarsiitii keessaa jechuudha. darbee darbeen bilbilu. wanti dhufuu hin dandeenyeef sababa mana rakkoo nageenyaatiin wal qabate aanichillee rakkoo hamaa keessa jira makiinaan yeroo barbaade bahaan jiru ji'a tokko waan akkasii humna makkalaakaadhaan waan akkasiitiin ajjabamee qofa kan bahu rakkoo hamaa keessa jira. Ijoolleen gaa qormaan erguu xumuramee bubbulee jira. Garuu gaa haga ammaatti deebi'uu qabu turanii yeroo baay'ee konkolaatarra hin bahanii garuu konkolaatarra ammoo yeroo baay'ee achuma gibbii keessatti daandii rakkoodha. Waan adda addaa waan jiruuf dhufuu hin dandeenye yeroo nu bilbilan akkas nuun jedhuudha.
Namni kun itti dabaluudhaan daandiin magaalaa Fiicheerraa gara aanaa darraa geessu eegumsa raayyaa ittisaatiin yeroo tokko tokko konkolaataan deema malee socho'uun rakkoodha jedhan. Namni kan biraan mucaan isaanii qormaata kutaa kudha lammaffaa qoramuudhaaf gara yuunivarsiitii Salaalee deeme akka ibsanitti barattoonni kunneen akka gara maatii isaaniitti deebi'aniif mana maree aanaa darraa akkasumas bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa gaafannee deebiin arganneedhaan.
Warra godinaas gaafanne bulchaan godinaa humna kiyyaa olii Oromiyaa gaafadhaa jedhee barattoonni kinoo baatii tokkoof akkas ta'uuf deeman seetti qormaata osoo xumuraniyyuu torbee lama ta'an seetti warroonni ijoollee hiyyeeyyii jiranis achumatti si kaayyaamaa jiran godinumatti godinuma shawaa kaabaa salaale wadaala fiichee asiis warra aanaas gaafanne mana maree aanaas gaafanne
Namni kun itti dabaluudhaan mootummaan qormaataaf akka taa'an haala mijeessee geesse ammas akka ijoollee isaanii nagaadhaan deebisuuf gaafataniiru.
Mootummaan barattoonni kun qormaataaf kan deeman maatii harkaa fuudhanii ulaagaa baay'ee guutanii itti kaffalanii deemanii nuti amma gaafiin keenya barattoonni keenya karaa nagaatiin qaamni isaanii osoo irratti dhiibbaan kamiyyuu osoo irra hin gahin akka gara aanaatti maatiitti deebi'an gaafiin keenyaati.
Barattoonni aanaa darraatii deeman hundi erga qormaata xumuranii magaalaa fiichee keessatti rakkachaa jiru jechuudhaan namni sababa rakkoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan bilbilaan sagalee ameerikaatiif himaniiru.
baay'ee jiran ijoolloonni keenya beekte haga yoonaa achuma yuunivarsiitiidhaan yuunivarsiitii salaalate gara darraatti jechaadha gara manaatti. Humna lameenuu gaafa gammoojjii abootee naannoo sana geejje gammoojjii dhabuu abooteetti humna shanee jira raana bilisummaa oromoo garan immoo gaafa ceetee gara darraatti gammoojjii darraa jeete immoo rafaannoo jira. Sababa kana lamaaninu ajjaabii malee konkolaataan deemuu hin danda'u. Ajjaabiin arganne bakka raayyaan isa biyyaa duraanuu kadhaa meeqani kan ajjabee too geesse naadha kan guyyaa lama deebi'anii yaaddeera najja godhee qofa gaafa qormaanni boru jedhanu kan deeman osoon boqatin qormaata kan seenan karaa dheeraa kana deemaa tura oolaniif barii sana kan eegalan qormaata.
Rakkoo mudateera jechuudhaan maatiin barattootaa kan himan irratti bulchiinsa aanaadarraa bulchiinsa godina shawaa kaabaa biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa eejensii qormaata biyyoolessaa fi ministeera barnootaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne haa ta'uti tibbana qormaanni biyyoolessaa kutaa kudha lammaffaa. xumura'u ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan ministeerri barnootaa piroofeesar biraanuu naggaa barattoota qormaataaf taa'an kuma dhibba ja'aa fi kuma saddeettamii afuriif dhibba sadiif torbaatamii lama yoo ta'an kanneen qormaataaf hin teenye kuma kudha torbaa fi dhibba sadiif torbaatamii torba keessaa barattoonni kuma sagalee fi dhibba tokkoof shantamii lama naannoo amaaraatti sababa rakkoo nageenyaatiin warreen barnoota yeroodhaan hin jalqabne jechuun ibsaniiru rakkoo nageenyaanis adoolessa sadii bara kuma lamaa fi kudha ja'a haleellaa hidhattootaan konkolaataa irratti qaqqabeen lubbuun barataa tokko darbuu barattoonni lama madaa'u immoo himanii jiru kan maatiin barattootaa sababa isaan daandii magaalaa fiichee gara aanaa darraa geessurra socho'anii fi barattoonni gara qeessaan deebi'u sodaatan jechuudhaan kaasan waraanni bilisummaa oromoo fi hidhattoonni faannoo yeroo garaagaraatti namoota nagaarratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu irra deddeebiidhaan himaa turuun isaanii ni yaadatama gabaasa sagalee ameerikaaf tsahayi daamxoo finfinneerra.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenya ittaanu qophii torbanii waa'ee fayyaati. Qophiin fayyaa irraa ijoo dubbii lama irratti xiyyeeffata. Bara 2023 keessa namoonni miiliyoonii afur ta'an vaayirasii HIV waliin jiraachaa kan turan yommuu ta'u, hedduun isaanii wal'aansa fayyaa gahaa ta'e dhabuurraa kan ka'e du'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Karaa biraatiin biyyi Afrikaa Ivory Coast yeroo jalqabaatiif talaallii dhukkuba buusaa. ittisuu danda'u daa'immaniif kennuu eegaltee jirti mata duree lamman kana irratti gabaasa qophaa'e jaallanni gammadaa akka ittaanutti qopheessitee jirti waliin hacaqasu.
bara darbe jechuun kuma lamaaf digdamii sadii keessa namoonni gara miliyoona afurtamaa ta'an vaayirasii hiv kan dhukkuba eedsii fidu waliin jiraachaa ka turan yoo ta'u miliyoona sagalii ol ka ta'an yaala tokkollee argachaa hin turre. Kanaaf jecha daqiiqaa daqiiqaan namni tokko sababa dhukkuba eedsii waliin walqabateen du'uusaa tokkummaa mootummootaa gabaasa haaraa wiixata dabre baasee hubachiisee jira. Weerara dhukkuba eedsii addunyaarraa xumuratti tolchuuf tarkaanfiin fudhatame guddaan osoo jiruu jijjiiramni argamee ture duubatti akka deebi'u kan taasisan hanqinni maallaqaa jiraachuu fi kutaalee sadii jechuun. Giddugaleessa bahaa Afrikaa Kaabaa fi Awurooppaa gama bahaa akkasumas Laatiin Ameerikaa keessatti vaayirasii HIV'n haaraa qabamuun dabalaa akka jiru gabaasichi ibseera. Bara kuma lamaaf digdamii sadiitti namoonni gara kuma dhibba ja'aaf kuma soddomaa ta'an dhukkuboota eedsii waliin walqabataniin ka du'an yoo ta'u kunis isa bara kuma lamaaf afurii ture namoota miliyoona lamaaf tuqaan tokko du'uurraa haalaan gadi bu'eera. Garuu lakkoofsi dhiyeenya kanaa kun kan bara kuma lamaaf digdamii shanii jechuun kan bara dhufu namoota kuma dhibba lamaaf kuma shantamaa gadi ta'e san dachaa lamaa ol akka ta'e gabaasni UNAIDS ibseera. Walqixxummaa saalaa dhabamuun balaa shamarraniif dubartoota irratti ga'u hammeessee jira ka jedhu gabaasni kun kutaalee Afrikaa keessatti dargaggootaaf shamarran gidduutti. Vaayirasiin HIV haala adda ta'een baay'achuus ibseera. Weerara eedsii addunyaa guutuurraa gama dhabamsiisuun jijjiiramni jiraatus jedha gabaasichi. Amma garuu jijjiiramni kun harkifataa ta'eeraa jedha. Hawaasa moggaatti qabaman kanneen maqaballeessii fi loogiin isaan mudatu hojjettoota quunnamtii saalaa irratti bobba'an dhiirota dhiirota waliin quunnamtii saalaa raawwatanii fi. namoota qoricha sammuu namaa hadoochu limmoodhaan bobba'an vaayirasichaan haaraa qabamuun dabaleera. Isa bara kuma lamaaf kudhanitti dhibbeentaa afurtamii shan ture bara darbe jechuun 2023 gara dhibbentaa 55 addunyaa irratti guddatee jira. Daarektarri olaanaa UNAIDS Wiinii Piyaanimaa akka jedhanitti hooggantoonni addunyaa weerara eedsii akka balaa fayyaa hawaasaatti akka xumuraa argatu waadaa galaniiru. Kanaaf waadaa isaanii kabajuu kan danda'an qabeenya barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessan qofa. Kana malees mirgi nama hundaa yoo eegame qofaa jedhan. bara darbe namoota miliyoona soddomii sagaliif tuqaa sagal addunyaa irratti vaayirasii hiv waliin jiraatan keessa dhibbentaan saddeettamii ja'a vaayirasichaan qabamuu isaanii kan beekan dhibbentaan torbaatamii torba immoo yaalii argachaa akka turan yoo ta'u dhibbentaan torbaatamii lama immoo vaayirasichi qaama isaanii keessatti lakkoofsi isaa gad xiqqaataa ta'eera jedha gabaasni ba'e. mata duree lammaffaatti ennaa deebinu hojjetoonni fayyaa kan Ivory Coast keessaa sagantaa tallaalii daa'immanii kan dhukkuba busaa ittisuu fi biyyattii keessatti isa jalqabaa ta'e kennuu eegalaniiru. Tattaaffiin kun kan qiyyaafate dhibee bookee yookaan biinneen babal'atu kan Afrikaa keessatti dhukkuboota du'a lakkoofsaan guddaa dhaqqabsiisan keessaa tokko ta'e hanqisuudha. Qondaaltonni Ivory Coast akka jedhanitti. Sagantichi daa'imman umriin isaanii waggaa lamaa gadii kan gara kuma dhibba lamaaf kuma shantamaa ta'an dhaqqabuuf kan qophaa'edha. Tallaalii marsaa sadiin kennamu kun kan hojjetame yuunivarsiitii Oxford kan Biriteen keessatti. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii kana onkololeessa darbe keessa raggaasiseera. Qorannaawwan akka agarsiisanitti tallaaliin kun waggaa tokkoffaa keessatti dhukkuba hamaa fi du'a dhaqqabsiisu ittisuuf. dhibbentaa torbaatamii shanii ol bu'a qabeessa ta'uunsaa ibsameera. Inni lammaffaan kennamuuf buustar jedhamu immoo yoo xiqqaate waggaa kabiraa tokkoof ittisa dhukkubichaa kana dheeressuuf kan akeekedha. Dhaabbanni Indiyaa Seerum Institute jedhamu kanaan dura tallaalii Oxford kana dooziiwwan miliyoona digdamii shan hojjeteera. Waggaatti yoo xiqqaate miliyoona dhibba tokko hojjechuuf karoorfachuusaas dubbata. Baasiin doosii tokko immoo doolaara afur qofa. Addunyaa irratti waggaatti namoota busaan qabaman miliyoona dhibba lamaa fi miliyoona afurtamii sagalitti tilmaamaman keessaa dhibbeentaan sagaltamii shanii ol kata'an kan du'an Afrikaa keessatti. Busaan kun yeroo baay'ee daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'eef akkasumas dubartoota ulfaamiidha. Yuunivarsiitii Oxford irraa Adriyaan Hiil ibsa kennaniin. Carraaqqiin kun to'annoo busaa irratti boqonnaa haaraan jalqabamuusaa agarsiisaa jedhan itti dabaluudhaanis tallaaliin kun yeroo dhiyootti biyyoota Afrikaa keessaa kanneen itti fayyadamuu barbaadan hundaaf akka dhiyaatu abdiin qaba jedhu. Biyyoonni tallaalii kana duraan raggaasisan keessaa Gaanaa, Naayijeeriyaa, Burkina Faasoo fi Riippaabilikiin Afrikaa Waaltaa keessatti argamu. Kaameruuniin dabalatee biyyoonni biroo. Sagantaa tallaalii kana bal'inaan eegalaniiru. Duulli tallaalii haaraa jalqabamus faca'ina dhukkuba busaa dhaabuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu akka qaban qondaaltonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO akeekkachiisaniiru. Isaan keessaas keemikaala ilbiisota ajjeesu biifamuu fi ittisaaf immoo agoobara siree fayyadamuudha. Hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf isinii qopheesse asumaatti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu erga. Karaa feesbuukii keenya, tiwutarii yookaan Eksii akkasumas inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya nama daandii qophii kana immoo yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigiste gammee pirodiwusariin keenya Eliyaas Gabayyoo gulaalaan viidiyoo Maatiiw Giraant ogeessitoonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambafqaaduu Morodaa. daqiiqaa soddomman darbanii fi waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jennaa nagaatti bula.